iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti namwe bagenzi muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika uyu munsi ni kuwa gatatu itariki umunani z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na oriyani itanga ishaka ataramije ibiganiro vyo muri kino gitondo kaze mwese ntabwo wavuga ko byibuze uri mu iterambere ukikijwe n'amazi utabasha kugera ku isoko utambutse urabona nk'umurenge wacu ushatse no kugerayo hari gahunda waba uhafite ni ukwambuka uwo ni umunyagihugu mu izinga rya mazane avuga uko kuba muri ako karere byifashe aho ni mu gihe hari ibikorwa byo kwimura abanyagihugu baba muri iryo zinga i bugesera mu rwanda iyo nkuru turayigaruka ko mu kanya mu kanya kari imbere turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi kimwe n'ayandi avugwa mu karere k'ibiyaga binini harimo inama ya komesa iriko ibera i kigali mu kurabira hamwe ukuntu ibijyanye n'igisata cyo gutwara abantu mu ndege cyotezwa imbere kaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana mwaramutse neza aloise umwanya n'uwawe udushikirize amakuru waduteguriye
waramutse Oriane ndamutse n'inshuti z'ijwi ry'amerika aya makuru tuyahere kuyavugwa ku burundi igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu nicita ku bibondo unicef gitangaza ko gitewe umutima uhagaze n'abanyeshuri bahagarikwa abirukanwa mu mashuri hamwe n'abakomerekera mu mashuri y'u Burundi unicef ihamagarira impande zose zerwa n'injyane za politike mu burundi kubahiriza uburenganzira bw'abana bwo kujya mu mashuri kandi bakabakingira ubwicanyi ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa kabiri mu nama yama iba uko indwi zibiri zirangiye i Geneve mu busuwise unicef ibikijije ku muvugizi wayo christophe burierake imenyesha ko ku magenekerezo ya mirongo ibiri na gatandatu na mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa gatanu guheze abana amajana atatu na mirongo itatu na bane birukanywe mu mashuri yo mu ruziba ni mu bumanuko bw'umurwa mukuru bujumbura bahowe gusibanganya ibitabo by'ishuri kuva icyo gihe barahamagawe gusubira kwiga ariko bamwe baratinye gusubirayo nayo ku igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa gatandatu unicef imenyesha ko abanyeshuri batari bake bo mu mashuri atatu yisumbuye mu ntara ya muramvya bahagaritswe ku mvo nk'izo nyene z'aba ba mbere buriyerake avugira unicef avuga kandi ko abana barenga amajana atatu bafunzwe mu gihe abashika mirongo itatu bamaze gupfa kuva indyane zifatiye kuri politike zitanguye mu burundi mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ingoma y'ubwongereza hamwe n'igihugu ca australia vyifatanije na leta z'umwe za amerika mu kugabisha ko hashobora kuba ibitero by'iterabwoba mu gihugu cya afurika y'epfo ambasade ya amerika muri afurika y'epfo niyo yatanguye kumenyesha ko abarwanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu bashobora kugaba ibitero ku mamangazini manini manini bita amamore yo muri icyo gihugu cya afurika y'epfo nta n'umwe yaba ayo maleta atanze iryo gabisha yamenyesheje aho ayo makuru y'ibitero ya java ariko leta ya amerika yo ivuga ko atagukekeranya izo nteguro n'ayo makuru ari byo leta ya afurika y'epfo ibicishije ku muvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano brian dube itangaza ko abanyagihugu bayo batoterwa n'ubwoba kuko ngo boba bateye intege abo bicanyi muri iki gihe rero ibihugu vya amerika ubwongereza na australia basaba abanyagihugu babo guhagarika kugira ingendo mu gihugu ca afurika y'epfo igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu nicita ku mpunzi hcr kimenyesha ko abanyagihugu bo mu manuko bushyira ubuseruko bwa nigeri baharurwa mu bihumbi bakuwe mu zabo n'ibitero by'umurwi w'iterabwoba wa boko haramu hcr itangaza ko boko haramu yagavye ibitero ku minsi ya gatanu ku munsi wa mungu no ku munsi wa mbere mu gisagara ca boso bituma abantu baharurwa mu bihumbi mirongo itanu mu ntara ya difa bata ingo zabo umuvugizi wa hcr adrian edwards avuga ko abahunga igisagara ca boso bahungira mu gisagara ca tomur kuva boko haramu itanguye gushika muri nigeri ivuye mu gihugu ca nigeria mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hcr imenyesha ko abantu bashika ibihumbi amajana abiri na mirongo ine bataye ingo zabo muri iyo ntara ya difa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yarabonanye n'umushikiranganji wa mbere w'ubuhindi narendra modi ejo ku munsi wa kabiri mu ngoro ya white house aha muri amerika abo bategetsi baganiriye ku gukomeza umutekano hamwe n'imigenderanire mu by'ubutunzi hagati y'ibyo bihugu bibiri bavuganye ku buryo bwo gushyira mu ngiro amasezerano ajyanye n'ihindagurika ry'ibihe yumvikanywe ko mu mwaka uheze ipari mu bufaransa ubuhinde bumenyesha ko bugiye kwifatanya n'ibindi bihugu mu gushyira umukono kuri ayo masezerano imbere y'uko uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu urangira abashinga amateka ba leta z'ubumwe za amerika bamenyesha ko bahagaritswe umutima n'uko leta ya obama atacirika irakora kugira ihagarike uburusiya ku nyifato yabwo igayitse ku bihugu bya ukraine na georgia bamenyesha ko kuva aho uburusiya bufatanirije intambara bufatanirije intara ya crimea muri ambabarira buyikuye kuri ukraine amerika n'ibihugu by'umuryango w'uburayi bafashe ibihano bikomeye ku burusiya bahagaritswe umutima rero nuko uburusiya bubandanya butera intambara butubahiriza kandi imbibe z'ibindi bihugu kandi bugafata uturere tw'ibindi bihugu iki kibazo kije mu gihe amerika n'uburusiya bari kubakorera hamwe mu kurwanya umuhari wa leta ya kisilamu muri siriya
urakoze aloyizi ku makuru uhejeje kudushikiriza utugume hafi uze kudushikiriza incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo amakuru yo mu biyaga binini mu izinga rya mazane mu bugesera mu rwanda hari ibikorwa byo kwimura abanyagihugu babayo hari ikibazo gikomeye cy'abantu babayo bavuga ko ari abarundi kandi bamaze imyaka n'imyaka baba muri ako karere gushika ubu igitigiri cy'abo banyagihugu ntikizwi yamara bafise ibyangombwa by'abanyarwanda ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu eric bagira ubusa
ese akagera hamwe karaba gato ahandi kakaba kanini ni ukubera iki urabona akagera hari icyo bita inkubo ziba mu kagera ndetse n'ibizenga hari igihe inkanku ziriduka kakaguka urabona niba kapimaga metero nk'eshanu mu mpande kariyongera kakaba kapima nk'esheshatu bitewe n'inkombe ziba zasenyukiye mu kagera twibutse rero abakurikiye radiyo y'ijwi rya amerika ko ubu radiyo y'ijwi rya amerika isubiye ku kirwa cya mazane ikirwa gituwe n'abaturage basaga igihumbi ni ikirwa kandi gikikijwe n'amazi duhereye ku mugezi w'akagera ugakubitaho n'ikiyaga cya rweru abaturage batunzwe n'imirimo y'ubuhinzi yewe n'abarobyi tugiye kureba rero muri iki gihe habura igihe gito kugira ngo babashe kuba bakwimurwa ubu ngubu ibitekerezo byabo noneho bihagaze bite cyane ko twagiye twumva ko aho bamwe bari bahamaze imyaka isaga mirongo itatu ariko akajya kumva kumva ubutegetsi buramubwiye ngo si umunyarwanda ni umurundi asubireyo witwa nde umusare wowe untwaye nitwa ntambara idirisa ubu mu mugezi w'akagera kuba mukikijwe n'aya mazi nk'umuntu wavukiye mazane ibi bivuze iki kuri wowe ku iterambere
kuba dukikijwe n'aya mazi ntabwo wavuga ko byibuze uri mu iterambere ukikijwe n'amazi utabasha kugera ku isoko utambutse urabona nk'umurenge wacu ushatse no kugerayo hari gahunda waba uhafite ni ukwambuka tuzabaha inzu tubahe inka tubahe imirima tubashyiremo abakozi babafasha mu kwifasha ni urugero iyo bagiye guhinga imboga tubashyiremo abagoronome bafasha mu guhinga no kuhira izo mboga mu gihe runaka uwo ni bwana john gakwerera ushinzwe imibereho myiza mu karere ka bugesera agaruka ku by'ingenzi byagenewe buri umwe mu bazimuka mu birwa by'amazane na sharita berekeza mu mudugudu wa mbuganzeri batima mu murenge wa rweru kuba ubutegetsi bwarahisemo kwimura abaturage basaga igihumbi ku bw'iterambere byo ntibishidikanywaho nko muri ibi bihe by'imyuzure ibishanga bahingaga byarengewe n'amazi nkiva mu mugezi w'akagera ngeze ku nkombe nahise ndamirwa n'umuforomo utanga ubuvuzi bw'ibanze mazane akinjira mu bwato bote yari yambaye nahise nzijomba mu ntumbere y'ikirwa ni ukujajaba kuko ariko bigomba kugenda nikose ubu ni bwo buzima mubamo ni ngombwa kuko iyi ni gahunda yo kuba hari umwuzure hari igihe amazi akama inzira ikaba nziza urabona mpuye na muganga antiza utu tubote ndi kugenda njajabana ubu byari bungendekere bite
nyine natwe twarayamenyereye nkawe byari bukugore ariko n'ubundi wari bwihangane inkweto wari buzikuremo kuko urabona amazi aba agera mu mavi ntabwo wari bugende wambaye inkweto zifunze zino ngufi ku ikubitiro ubutegetsi bwajonjoye imiryango isaga mirongo itandatu ku kirwa cya mazane na mirongo ine ku kirwa cya sharita mu bazimuka ab'inkomoko zigikemangwa bo iterambere ku bazimuka mu birwa bagiye guhindura imibereho birashoboka ko bazari barirwa nk'umugani hafi ya bose bakekwaho ibisekuru by'uburundi data yabukiye hano nyiragiseke ufite imyaka ingaho ubwo ufite imyaka mirongo irindwi n'ibiri sinzi uburenganzira bwava ngo igihe niba umurundi ntazi ahantu navukiye ntazi ahantu narerewe na sukuru ntazi ahantu yanyeretse kamere yanjye ni igashora ndi umunyarwanda hasi no hejuru vise ndangamuntu y'u rwanda ndi umunyarwanda irangura umunyarwanda uwo ari we wese izina ryanjye ndi kamugwera dorotiya ariko ngo kamugwera ngo ni irirundi basanga yitwa miburo ngo nta munyarwanda witwa miburo ngo misabwo ngo ni ikizira kandi duturiye imipaka ku mipaka birasanzwe ko abantu bakoresha indimi zose mu kiganiro n'ijwi rya amerika abatuye mazane bavuze ko kuba hari abagiye kubigwamo bishingiye ku bwumvikane buke hagati y'abaturage ubwabo kuko aribo batanze amakuru yibanze ku butegetsi bwo hejuru nabo ubwabo batayavugaho rumwe solange niyirema ni umuyobozi w'umudugudu wa gasasa mazane amakuru yose yakusanyijwe yavuye mu baturage barahagarara gutya bakirema gutya bagatangira ngo kanaka si umurundi si uwo kwa kanaka ntihagire ubeshyira abayobozi amakuru yavuye mu baturage n'ubu ndabivuga na n'isaha ndabivuga nzakomeza mbivuga ubwo gutumvikana kuri mazane kuzamutse mu gihe cyo kwimuka gushingiye ku ki harimo n'ishyari n'urwango harimo abantu banga abandi ubuyobozi bw'akarere ka bugesera bwashimangiriye ijwi rya amerika ko iki kibazo cy'abafatwa nk'abarundi mu birwa buke bakizi bityo ko ababonye ibyangombwa by'ubunyarwanda bitabagira bene gihugu bwana gakwera rushinzwe imibereho myiza nanone biriya birwa ni ibirwa bituranye n'igihugu cy'u Burundi abarundi bazaga kera kera cyane baje gupagasa bagatura bagashaka barangiza bakagerageza uburyo bafata amarangamuntu ugasanga afite irangamuntu y'u rwanda ariko atari umunyarwanda ibyo byose twarabikurikiranaga tukavuga se uyu muntu ugiye gutwara ni muntu bwoko ki tukabazaho mbere yo kuza amazane ubundi yabaga hehe kuko hari abavukiye hari abahaje baje guhaha hari abaje baje gushaka ubutaka ibyo rero bamwe twabahitagamo twaza kumenya amakuru tugasanga ntabwo ari abanyarwanda byasabaga tubakura ku rutonde kugeza ubu nta mibare ifatika ubutegetsi butanga ku batuye mu birwa bya mazane na sharita biyitirira ubunyarwanda buremeza ko bikiri ihuri zo kubitahura bukavuga ko bugiye gucukumbura ikibazo bugihereye mu mizi kumva ibi wafatira ku kirwa nk'amazane kigize akagari kose umuyobozi wako aturuka mu murenge wa nyamata ari naho icyicaro cy'akarere ka bugesera kiri birashingira ku kubaho ikirwa cyabereye aribwo hamaze kugaragara abantu babiri barangije amashuri yisumbuye ibi bishobora guca amarenga ko bisaba ubushishozi ku butegetsi mu kumenya bya nyabyo ukuri ku bibazo bihari mbere yo kubimura ubutegetsi kandi buratangaza ko mu mpera z'uku kwezi kwa gatandatu buraba bwatangiye kwimura abatuye mu birwa bya mazane na sharita biteganijwe ko ku bazimuka inzu yonyine izaba ihagaze ku gaciro ka miliyoni umunani z'amafaranga eh bagira ubusa ijwi ry'amerika imazane mu burasirazuba bw'u rwanda tukiri mu rwanda ibihugu bigize umuryango wa komesa bikoraniye i kigali kugira birabire hamwe ukuntu ibijyanye n'igisata cyo gutwara abantu mu ndege cyotezwa imbere abagize uwo muryango wa komesa kugira babishike ko bamenyesha ko bategerezwa gushyira ingufu hamwe kugira ingendo zisanzwe zigorana muri afurika zibe ngufi kandi zizimbuke inkuru twateguriwe na mugenzi wacu desire hatungibana guhuza akazi hagati y'ibihugu bigize komesa kugira abanyagihugu bafata indege bashobore kugira ingendo ngufi kandi zizimbutse nicyo cyakoranije abagize uwo muryango w'ibihugu bya afurika y'ubuseruko no mu mpanuko hano i kigali umunyamabanga wa leta ushinzwe iterambere ryo gutwara abantu n'ibintu mu bushikiranganji bw'ibikorwa remezo dr alexi nzahabwa n'imana amenyesha ko ibikoresho biyobora indege bizimbye cyane aricyo gituma gushyira ingufu hamwe mu bihugu bigize komesa bizofasha cyane guteza imbere icyo gisata icyo bigamije byose ni ukugira ngo ingendo zo mu kirere zirusheho koroha no guhenduka kuko ibintu bimwe abantu bazajya bishyira hamwe bakabifatanya urugero nafata mu kintu kimwe gihenda mu kugenda mu kirere ni ibyerekeranye no kuyobora indege ibyuma biyobora indege muri uyu mushinga hateganyijwe ko mu myanzuro imwe ari uko ibihugu byajya byishyira hamwe aho kugira ngo buri wese agure icyo cyuma ahubwo bikaba byaba ahantu runaka bikongera bikaba ku yindi ntera runaka ibihugu bikabihuriraho noneho bigakoresha bigasangira n'abakozi icyo tugamije ni uko umuntu yabasha kugera aho ashaka kujya mu gihe gito gishoboka kandi ku mafaranga make ashoboka mu gihe hakunze kuba umutekano muke mu bikorwa by'iterabwoba mu bihugu bigize umuryango wa komesa umunyamabanga mukuru w'uwo muryango abu sufiyani dafara amenyesha ko naho icyo kibazo kitari mu byabakoranije ko nacyo bagiye kugihagurukira amenyesha ko icyo kibazo cy'umutekano atawocirengagiza kuko gituma haba igihombo kinini we are developing another uh, project with the European Union under 11th European Development Fund which we are turimo expecting turategura around undi 8 mushinga million hamwe n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi duteganya kubonamo amafaranga agera hafi kuri miliyoni umunani z'amayero uwo mushinga rero uzaba wita ku buryo bw'ubutabazi no kugarura amahoro ndetse no gukora iperereza ku cyaba cyateje umutekano muke cyangwa habaye impanuka ibi byose turabikora kubera umutekano kuko umutekano ni ikintu cy'ingenzi kuko hari ibihugu bimwe na bimwe bya afurika abaturage babyo batemerewe kujya ku mugabane w'uburayi kubera ikibazo cy'umutekano icyo gihugu kiba gifite icyo ni kimwe rero uwo mushinga uzaba umaze kugira ngo ibyo bihugu bive ku rutonde rw'ibihugu bitemerewe
kuri icyo kibazo nyine cy'umutekano hari abanyagihugu begereye ikibuga cy'indege cya kanombe bariko barimugwa ku mvu z'umutekano w'icyo kibuga bakidoga ko bataronka umuzibukiro wabo imbere yo kwimugwa dr alexis nzahabwa n'imana amenyesha ko ibyo bakora byose bisunga amategeko uko itegeko ryo kwimura abantu riteye rero kugeza ubu nta na kimwe eh, minisiteri y'ibikorwa remezo yarenzeho mu kubimura itegeko rivuga ko icya mbere ni uko ntawimurwa adahawe ingurane ikwiriye ibyo rero iyo purinsipe niyo y'ingenzi buryo iri mu itegeko ryo kwimura aba- abantu ku buryo bw'inyungu rusange nta n'umwe rero wigeze yimurwa atayihawe kubarira umuntu u- utinze kumwishyura nta tegeko wica kuko nawe hari ingingo zimurengera iyo watinze kumwishyura hari ibyo ubumugobo iyo nama iriko irabera hano i kigali biteganijwe ko imara iminsi ine abo bagize umuryango wa komesa bariko barahanahana ivyiyumviro ku buryo izosoze guhapfunditswe ingingo ngendegwako zizotuma igisata co gutwara abantu mu ndege cisununura desire tungimana kigali ijwi rya amerika tuve mu rwanda tuje mu burundi abanyagatumba amajana abiri na mirongo umunani bahuye n'ibyago byaturutse ku myuzurire yo mu mezi abiri aheze muri komine mutimbuzi y'intara ya bujumbura baronkejwe imfashanyo z'imfungugwa izo mfashanyo zarungitswe n'umwami wa maroc zikazofasha abayisilamu gushobora kubaho muri iki kiringo c'amafungo inkuru ya evariste nzikobanyanka iyo mfashanyo yatanzwe ku banyagatumba amajana abiri na mirongo umunani bahuye n'ibyago mu gihe c'imvura iheze abenshi n'abayoboke b'idini rya isilamu iyo mfashanyo igizwe n'itoni zine z'umuceri itoni zine z'ibiharage itoni imwe y'isukari n'indobo mirongo ine na zine z'amavuta y'amakoto uwashikirije iyo mfashanyo ni nsengiyumva hussein desire arongoye ishirahamwe rifasha urwaruka rwo mu gisagara ca bujumbura kwiteza imbere avuga ko iyo mfashanyo bayikesha umwami w'ingoma ya maroke muhamedi wa gatanu kuri uno munsi uri hejuru rero tukaba twari turamutse dutanga imfashanyo y'ifutari twashikaniwe na nyinicubahiro umwami w'igihugu cya maroc tukaba rero twaramutse twitanga kuri uno munsi ugira kabiri aho abayisilamu b'isi yose bari mu mafungo y'ukwezi kutagatifu kw'idini rya isilamu tukaba rero twayibahaye kugira ngo ishobore kubunganira mu kubafasha kuronka ingaburo murazi yuko kenshi iyo umuntu ari ntaho nikora biheza birakanamugora agashyira umutima hejuru yibaza ati mbega jewe ngiye kugira gute kugira ngo uko abandi bafise kumbura uko bigira nsengiyumva twamubajije igituma barimviriye abo banyagatumba yabwiye ijwi rya amerika ko ari ukubera bahuye n'ibyago agereranije nabo mu mihingo ya hafi murabona mu minsi yazi n'imvura yaraguye ngaha imirima iratwagwa akaba ariho abantu rero by'ukuri eh, bari mu bukene bugaragara buboneka bakeneye yuko boshe- boheza bagashigikirwa bagafatwa mu mugongo abanyagatumba batari abayisilamu bava bibaza yuko mwabacaguye mwarobanuye mwahaye gusa abayisilamu ngira nimba mwashoboye kwitegereza neza mwabonye yuko eh, nivyo bagizwe benshi n'abayisilamu benshi mugabo harimwo n'abandi bantu batari abayisilamu nabo nyene bashikiwe n'ingorane n'amakuba yashikiye abandi nabo nyene bakaba bashoboye kuja hamwe barasabikanya kano gafashanyo nta muntu n'umwe rero twacaguye bose twabahaye kuko bose n'abarundi kandi bose basangiye gupfa no gukira basanzwe babana bari hamwe abaronkejwe iyo mfashanyo bashimira umwami w'ingoma ya maroke mohamedi wa gatanu kubona yabibutsa akabafasha manirambona amina umwe mu banyagatumba ashimira uwabashikirije iyo mfashanyo aho ni mu gihe hari abazironswa ntibazishikirize abo zigenewe ko dushimye bimwe bivuye ku mutima ku mfashanyo umwami wa maroke yaturonkeje abantu bo mu gatumba turashimye bivuye ku mutima kandi dushimye twongera dusaba kuko twahuye n'ikiza cy'imvura tukaba bamwe tutagira aho dusi- dukika umusaya turashaka ko ntibyakunda bigashoboka hamwe na leta y'u Burundi ko dufasha ibisakazo urirongoye nawe turamushimiye mwe bivuye ku mutima kuko tubona benshi ibintu biza bigaherera ntitubibone ariko ku kubera we abizanye bishika abantu bose bakabibona abayisilamu barashimye bimwe bivuye ku mutima abo banyagatumba baronkejwe imfashanyo y'ibifungurwa ni bamwe mu miryango irenga amajana atatu na mirongo itanu itagiraho ikiyiko umusaya kubera amazu yabo yatwawe n'imyuzure umukomiseri w'igipolisi cy'u Burundi ntemako antoine n'umuyobozi mukuru w'igipolisi kijejwe gukinga impanuka avuga ko abasinzikaye cyane muri komine mutimbuzi ari abo mu duce twavugizo mushasha ya mbere n'iya kabiri na kinyi ya mbere muri utwo duce iyo myuzure iracibonekeza amagingaya abateye izabo mu gace ka vugizo bangana n'imiryango amajana abiri ubu bacumbitse mu tuzu tw'amahema mu gace ka warubondo nabo nyene basaba kuronswa amabati kugira ngo bikunze iyo myuzure ikarangira bashobore gusanura basubire mu zabo mu gatumba muri komine mutimbuzi y'intara ya bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika tubibutse inshuti mwese ko mubandanye kumviriza radiyo ijwi rya amerika isaamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro amerikana cerekeye ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika muri kahise hamwe no muri bino bihe tugezemwo ikiganiro twagiteguriwe na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza mbere ya barack obama na hillary clinton habayeho shirire shizom mu rwego rw'ibiganiro ku matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika turavuga uyu munsi muri make ku mutegarugori wa mbere na mbere w'umwiraburakazi wiyamamarije gutegeka igihugu hari mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri ikaze mu kiganiro amerikana
I stand before you today as a candidate for the Democratic nomination for the presidency of the United States of America. I am not the candidate of black America, although I am black and proud. I am not the candidate of the women's movement of this country, although I am a woman and I'm equally proud of that. I am the candidate of the people of America.
uyu ni shirire shizolm atangaza ko yafashe icyemezo cyo kwiyamamariza gutegeka igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika hari ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwezi kwa mbere mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri aragira ati mpagaze imbere yanyu uyu munsi nk'umukandida uharanira kuzahagararira ishyaka ry'abademokarate mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika si ndi umukandida wa amerika nyirabura nubwo ndi umwirabura kandi binteye ishema ryo kuba umwirabura si ndi umukandida w'amashyirahamwe y'abagore nubwo ndi umugore kandi nabyo binteye ishema ndi kandida wa rubanda rwose rwa amerika uretse ibyo shirire shizomu yanditse amateka kandi nanone atorewe kuba intumwa ya rubanda ya mbere y'umwirabura kandi y'umwiraburakazi mu gihe ivanguramoko no guheza abagore byari ishyano mu mahano yabaye depite mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress imyaka cumi n'itanu kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'umunani kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatatu ijwi rya amerika ikiganiro amerikana shirire shizom yavukiye mu mujyi wa new york mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na kane arangije amashuri ya kaminuza yabaye umurezi yabifatanije no guharanira kurwanya ivangura rishingiye ku moko no ku gitsina amaze kuba depite yaharaniye cyane rwose ko hajyaho itegeko rirengera abakozi bo mu rugo abakozi bo mu mazu ashirwa abigezeho yaharaniye guteza imbere uburezi n'imibereho y'umugore yarwanya urugamba rukomeye kugira ngo abakene babone icyo bita food stamp food stamp ni ikarita leta iha umukene nyakujya udashoboye kwiha icyo gufungura akayijyana mu isoko bakamuha ibyo ajya guteka leta ikazishyura iryo soko amaze gutangaza ko yafashe icyemezo cyo guharanira gutorerwa kuba perezida wa leta zunze ubumwe za amerika shirire shizolm yabonye akaga gakomeye abantu bashatse kumwica inshuro nyinshi nyamara ntibyamuciye intege yarakomeje ariyamamaza atsindirwa mu ikoraniro kaminuza ishyaka ryemezamo burundu kandida waryo umutegarugori shirire shizolm yitabye imana mu bihumbi bibiri na gatanu afite imyaka mirongo inani y'amavuko I stand before you today as a candidate for the Democratic nomination for the presidency of the United States of America.
mpagaze imbere yanyu uyu munsi nk'umukandida uharanira kuzahagararira ishyaka ry'abademokarate mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika mbere ya barack obama na hillary clinton habayeho rero shirire shizolm kandida w'umugore wa mbere na mbere mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika kandida w'umwirabura wa mbere na mbere mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika washatse kuba perezida hari mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri abantu benshi bamubonamo ubutwari budasanzwe nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi ntaho gihumurije ndabashimiye cyane rwose mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirimba
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri ino saha ariko mbere yaho reka mugenzi wacu aloyizi bigirimana atwibutsa incamake y'amakuru avugwa ku isi
igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu n'icita ku bibondo unicef gitangaza ko gitewe umutima uhagaze n'abanyeshuri b'abarundi bahagarikwa abirukanwa mu mashuri hamwe n'abakomerekera mu mashuri unicef yahamagarira impande zose zerwa n'ingani za politike mu burundi kubahiriza uburenganzira bw'abana mu kujya ku mashuri kandi bakabakingira ubwicanyi ibyo byatangajwe cyo kuwa kabiri mu nama yama iba uko indwi zibiri zitashe itunganijwe na unicef mu busuwise mu gisagara cya geneve ingoma y'ubwongereza hamwe n'igihugu cya australia byifatanije na leta z'ubumwe za amerika mu kugabisha ko hashobora kuba ibitero by'iterabwoba mu gihugu cya afurika y'epfo ambasade ya amerika muri afurika y'epfo niyo yatanguye kumenyesha ko abanywanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu bashobora kugaba ibitero ku mamangazini manini manini bita amamore muri icyo gihugu cya afurika y'epfo muri iki gihe ibihugu bya amerika ubwongereza na australia basaba abanyagihugu babo guhagarika kugira ingendo muri icyo gihugu cya afurika y'epfo igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu n'icita ku mpunzi hcr kimenyesha ko abanyagihugu bo mu mpanuko bushyiraho ubuseruko bwa nigeri baharurwa mu bihumbi bakuwe mu zabo n'ibitero by'umurwi w'iterabwoba wa boko haramu hcr itangaza ko boko haramu yagabye ibitero ku minsi ya gatanu ku munsi wa mungu no ku munsi wa mbere mu gisagara cya boso bituma abantu baharurwa mu bihumbi mirongo itanu bo mu ntara ya difa bata ingo zabo nayo perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yarabonanye n'umushikiranganji wa mbere w'ubuhindi narendra modi ejo ku munsi wa kabiri ni mu ngoro ya white house aha muri amerika abo bategetsi baganiriye ku gukomeza umutekano hamwe n'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu mu by'ubutunzi bavuganye kandi ku buryo bwo gushyira mu ngiro amasezerano ajyanye n'ihindagurika ry'ibihe yumvikanywe ko mu mwaka uheze i Paris mu gihugu cy'ubufaransa n'abashinga amateka ba leta z'ubumwe za amerika bamenyesha ko bahagaritswe umutima ni uko leta ya obama atacirika irakora kugira ihagarike uburusiya ku nyifato yabwo igayitse ku bindi bihugu bya ukraine na georgia bamenyesha ko kuva aho uburusiya bufatanirije intara ya crimea buyikuye kuri ukraine amerika n'ibihugu by'umuryango w'uburaya bafashe ibihano bikomeye ku burusiya
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye kuri ino saha bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi kanya ko gushimira abadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fatuma karara imasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari kumwe na oriyane Tangishaka amakuru yo hirya no hino ku isi mwayashyikirijwe na aloyizi bigirimana tubifurije amahoro n'umunsi mwiza murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.